ni Radio Ijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika risamyanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese namwe bakunze iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na federica nkundikije kugira ngo hari nubwo tuvuye kuri muzima ntibisobanura ko igihe cyose uzakomeza kuba muzima mu gihe udafashe ingamba zikomeye cya mbere rero ni uko ugomba kwirinda yandurira mu maraso cyangwa se by'umwihariko mu bikomere mu gihe uhuye n'uyirwaye
uyu ni muganga Nsavyimana Emile Hayaga n'umunyagihugu yarahejeje kwipimisha ingwara ya hepatite amugira inama y'ukuntu yobandanya yirinda iyo ngwara inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye impanuro z'ishirahamwe ajebu mu Burundi ku bijanye n'igihano co gupfungwa hamwe n'ingingo y'inteko zicungera umutekano mu gihugu ca Repubulika ihamya demokarasi ya Kongo yo gucungera bimwe bikomeye umutekano w'abasivile n'abakenyezi turazigarukwako mu kanya kari imbere reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanyamisiri bashika kuri mirongo icenda ku ijana baratoye bongera baremeza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro bigashobora kongereza ibiringo vya perezida Abdel Fattah el Sisi gutwara gushika mu bihumbi bibiri na mirongo itatu umukuru wa komisiyo ijejwe gutegura amatora muri ico gihugu ejo kuwa kabiri niho yatangaje ibiharuro vyavuye muri ayo matora ya kamarampaka abatemera iyo kamarampaka bavuga ko iryo hinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro rigiye gusubiza inyuma ibyifuzo vya demokarasi vyo mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe igihe abanyagihugu bavira hasi rimwe bakuraho intwaro y'igikenye ya Hosni Mubarake yari amaze imyaka mirongo itatu ku butegetsi nayo abashigikiye ingingo bavuga ko bizofasha igihugu gutekana no gukemura ibibazo vy'ubutunzi ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara ku burenganzira bwa muntu amnesty internationale nayo ryashikirije ko iryo hinduka rizokongereza ingeso yo kudahana abahungabanya agateka ka muntu barimwo n'abajejwe umutekano muri ico gihugu abategetsi ba somaliya bavuga ko umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wa al shababu yiyonkoye kuri uwo muhari w'iterabwoba mu nyuma yishikana kuri leta ya somaliya mu bumanuko bushira uburengero bw'intara ya gedo abategetsi bavuga ko uwo mutegetsi aden abdi muhammed yishikanye ejo kuwa kabiri hafi y'igisagara ca bardere aden bobe yishikanye rero hamwe n'uwundi mutegetsi wa al shababu azwi ku izina rya Fud Aden Muhammud yari ashinzwe ibikorwa byo gutoza amakori muri uyo muhari Obe yari ashinzwe nawe amabanga atandukanye muri Al-Shabab ariko yishikanye ejo yari mukuru ashinzwe ibisohoka n'ivyinjira muri uyo muhari mu ntara ya Lowa Juba nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba Somalia abari mu myekano muri sudani ejo kuwa kabiri barongereje akamo gasaba abategetsi ba gisirikare guha ubutegetsi abasivile inyuma yo gukura ku butegetsi ku itariki ya cumi na rimwe z'ukwezi kwa kane perezida omar al bashir yari arongoye ico gihugu mu myaka irenga mirongo itatu abanyagihugu baharurwa mu majana bashitse kuwa kabiri karutumu baje ba, baje mu matereni guha inguvu abandi bari ku murwa mukuru basaba ubutegetsi bwa gisirikare gukinjura ariko hari ukutabona ibintu kumwe ku kuntu icyo gihugu kizorongorwa muri kazoza abategetsi b'ibihugu bya afurika bakoraniye mu nama yihuta iyi kayiro muri misiri ejo kuwa kabiri kurabira hamwe umugambi w'akanama k'abasirikare ko gutwara igihugu mu kiringo cy'imfatakibanza cy'imyaka ibiri abateguye iyo myiyerekano bashaka ko ubutegetsi bushikirizwa abanyagihugu mu mezi atatu bahagaritse ibiganiro n'abasirikare ku munsi w'imana bavuga ko uruhara abo basirikare bagize mu ntwaro ya bashire badashobora kumvikana mu makungu umushikiranganji wa mbere wa Sri Lanka uh, Ranil Wickremesinghe yashikirije ko ibitero vya bombe vy'abiyahuzi vyakozwe ku munsi w'Imana wa Pasika bishobora kuba vyakozwe n'abashamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu za wamaze kwemanga ko ari wo uri nyuma y'ivyo bitero uwundi mutegetsi wa Sri Lanka yashikirije ko ivyo bitero kwabaye ukwihora ibitero vy'iterabwoba vyabaye mu musigiti muri Nouvelle Zelande mu kwezi guheze ejo kuwa kabiri igihugu ca sri lanka cari mu munsi wo kugandara mu gihe ibitigiri vy'abapfuye vyiyongereye gushika ku majana atatu na mirongo ibiri n'umwe ivyo bisasu vyaturitse mu mahoteli ane hamwe n'amasengero atatu vyari bitumbereye ba mukerarugendo hamwe n'abakristo bari gusenga mu kiganiro n'amamenyesha makuru ejo kuwa kabiri umushikiranganji wa mbere wa sri lanka yavuze ko bagiye gukurikirana amatohoza ku vyashikirijwe n'umuhari wa leta ya kisilamu wemeje ko yemeza rero kandi ko uwo muhari wigambye bishoboka ko uri inyuma y'ivyo bitero nayo muri libiya ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms rishikiriza ko abantu amajana abiri na mirongo itatu na bane bamaze kwicwa abandi igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu na batandatu barakomereka mu ndwi zitatu zo gutana mu mitwe hagati y'amareta adacana uwaka agomba kwigarurira kugenzura ubutegetsi muri libiya oms ivuga ko abasivile benshi bariko bararondera guhungira imirwano mu nyubakwa zo kubungabunga amagara y'abantu ariko ikavuga ko ihangayikishijwe n'ibihumbi by'abantu bafatiwe mu mabohero ari hafi y'ahabera imirwano haruhande y'ako kamo ko guhagarika imirwano abategetsi ba onu bavuga ko bakeneye imiliyoni icumi z'amadolari y'abanyamerika zo gufasha abasivile muri libiya basinzikajwe n'izo ntambara
arakoze aloyiza ku makuru weheje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi kudukurikira ku kibanza twandikira ko amakuru we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ishirahamwe gishinze guhanira ubutungane mu burundi ajebu ngendera ingingo risaba amasentare kutama yashize imbere igihano cyo gufunga abagirizwa ibyaha abayobozi b'iryo shirahamwe basaba ko hotegekanywa n'ibindi bintu byosubirira ico gihano iyi nkuru yakurikiranywe n'iradiyo ijwi ry'amerika mushikirizwa n'umumenyeshamakuru pierre cavere niyo nkuru ari mu rwanda
amashirahamwe yitaho agateka k'abafunzwe abona ko igitigiri cabo kiguma ari kinini naho umukuru w'igihugu adasiba gutanga ikigongwe ku banyororo buri mwaka rimwe muri ayo mashirahamwe ajebu gishinze guharanira ubutungane ribona ko ari intambamye nyamukuru mu kubahiriza agateka k'abanyororo mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru salvatore minani ari nawe arongoye iryo shami ajebu atanga akarorero ko mu ibohero rikuru rya mpimba ririmwo abarenga inshuro zitatu abo ryategerezwa kwakira hasaba ubutungane ko bwoja buriga ibindi bihano vyotangwa aho gufunga abantu turashaka tubutse ko umunyororo naho yoba afunzwe ariko arakurikiza igihano bamuciriye agumana agateka kazina muntu ari naco gituma twashaka dutumirire abafise ico bofasha bose kugira ngo babikore vuba bwangu kugira ngo ibi bintu bihinduke amasentare twashaka tuyasabe ko batoshira imbere gufunga kuko hariho ibindi bihano bishobora gucibwa umuntu yakoze icyaha hari ibikorwa bishobora kugira akamaro abantu muri rusange cyangwa umuntu ashobora kumucira igihano mugabo bagashyiraho invo zimwe zimwe azobaza gukurikiza maze uwo muntu akamera nk'uwidegenza akaja mw'ico gihano ari uko inzu bashizeho atazikurikije honyene minani salvatore yavuze ko abanyororo benshi bafise igihano co gufungwa munsi y'imyaka ibiri ivyo biruko mu gihe igitabo mpanavyaha co mu burundi kirekurira umucamanza ushobora kumuha ikindi gihano ku bw'uwo wasanzwe ari n'umushingwamanza minani salvatore avuga ko inama nshingamateka ishobora kugira ico ikoze kugira ngo bagabanuke inama nshingamateka iyo bibaye ngombwa kandi iyo ivy'amategeko ategekanya bikwiye ishobora kugira ico bita amnesty ni ukuvuga bagashyiraho ibwirizwa rituma badakurikira ivyaha ibicanye biriya canke batabandanya bakurikira abantu bamaze guhanwa ku vyaha ibi canke biriya uretse iyo ngorane y'ubushobozi buke mu kwakira abanyororo ishirame ajebu rivuga ko n'abacamanza batihuta gukora amadosiye yabo ngo ave mu nzira rivuga ko rizi n'abaheza igihano cabo ariko bakaguma bafunzwe kuri ivyo umushikiranganji w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana asaba ko uri muri uwo mugwi yo bimenyesha hakiri kare yabishikirije ku munsi wa gatanu mu ibohero rikuru rya mpimba igihe abafungwa bagera ku majana indwi bari barekuwe ku kigongwe catanzwe n'umukuru w'igihugu twari twifuza ko umunyororo wese yoba mu ibohero ari uko yaciriye urubanza umunyororo afise ingorane arafise uburenganzira kwandika rwandiko akaturungikira kugira ngo twige ivyiwe tugaca dusaba rero umukuru w'ibohero n'abo bakora bakorana k'umunyororo yifuje kwandikira abategetsi ibyo yifuza mu butungane bomwakirira ubwo gwete bakarushikiriza iyo bitegereza kure abanyororo barenga ibihumbi cumi na kimwe nibo bafungiwe mu mabohero cumi na rimwe ari mu gihugu cose ibohero rikuru rya mpemba rikaba rifisemwo ibice birenga mirongo itatu n'umunani kw'ijana vy'abanyororo nk'uko bivugwa n'abarongoye amabohero mu burundi
urakoze claver mu rwanda umushikizamanza yarasabye sentare gutegeka umumenyeshamakuru robert mugabe kwemera gufatwa ibipimo vya adn kugira ngo haboneke ibimenyetso ku vyaha yagirizwa uregwa wewe avuga ko ari ngombwa kubanza kumumenyesha ivyavuye mu bipimo bamufashe mbere akanasaba gufungurwa ivy'agateganyo ubutungane bumurega ko yashurashuje abakobwa babiri bo mu rugo rumwe arahakana ivyo vyaha vyose akavuga ko bifise umugambi wo kumuremeka uh, inkoni shushe ni inkuru ya Eric Bagirubusa umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda ubushinjacyaha nibwo bwatangiranye ijambo busobanura impamvu bwahisemo kongera gutumiza umunyamakuru uganda robert mugabe ngo musabire gukomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi bumukoraho iperereza burakomeza kuvuga ko bukeneye kongera kumufata ibipimo by'uturemangingo twa adn bukabijyana kubipimisha mu budage kuko laboratwari y'igihugu itabasha kubipima ubushinjacyaha buravuga ko bwinginze kenshi bwana mugabe ngo bumupimishe n'umwe mu bakobwa aregwa gusambanya ariko arinangira arabyanga kandi ngo birarushaho kudindiza urubanza ubushinjacyaha bugasaba urukiko gutegeka kuregwa apimwa ku nshuro ya kabiri kugira ngo ibyo bimenyetso biboneke bwisunze ingingo z'amategeko ubushinjacyaha buvuga ko bushobora gukomeza gusabira gufungwa by'agateganyo uregwa mu gihe cy'umwaka bukora iperereza umucamanza yibukije uregwa ko ari we bifitiye inyungu kwemera gufatwa ibipimo urubanza rukabona gutangira mu mizi bwana mugabe watindanye ijambo yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha bugamije kuyobya urukiko mu byo burubwira yavuze ko atanze gufatwa adn bwa kabiri ariko avuga ko ataramenya n'ibyavuye mu ya mbere yikomye ubushinjacyaha ko murega ibyo yita ibihimbano bugamije kumwangiriza isura no kumukura mu mwuga w'itangazamakuru avuga ko abonye ibimenyetso bya mbere ako kanya yahita yemera agafatwa n'ibipimo bya kabiri aravuga ko ari we bifitiye inyungu mu gufatanya n'ubushinjacyaha bikagaragara ko ari umwere umunyamakuru mugabe yikomye bwana kabe habimana umushinja ko ikibazo yagihinduye icyo bwitaho kuba icy'urwego rw'ubushinjacyaha yumvikanisha ko laboratwari y'igihugu yagombye kumupima ibifitiye ububasha bitabaye ngombwa kujyana ibipimo mu budage ku ngingo yo kuba aregwa ko yanga gusohoka muri gereza ngo bamujyane kumufata ibipimo bya adn mugabe yagize ati iyo umushinjacyaha bivuga wagira ngo ndi muri hoteli y'inyenyeri eshanu nishimiye kubamo ati harimo n'agashinyaguro asaba ko ibyo umushinjacyaha asaba yabicisha mu mucyo kandi mu buryo bwa kimwuga maze akamworohereza akamufasha yongeye gushimangira ko nk'uko nta tegeko ribuza ubushinjacyaha kumupimisha inshuro zirenze imwe ari nako ntarihatira mugabe gupima birenze rimwe mu iburanisha riheruka mugabe yari yabwiye urukiko ko umushinjacyaha yamwibwiriye ko ibimenyetso bya mbere bamufashe byatakaye umucamanza yashatse kumenya niba igihe hataragaragara ibyavuye mu iperereza rya mbere mugabe atakwemera ko iperereza rya kabiri rimukorwaho yasubije ko afite uburenganzira bwo gukurikirana dosiye y'urubanza rw'akamenya aho rugeze yasabye ko niba umushinjacyaha atemera kumugaragariza ibyo bimenyetso yabigaragariza urukiko umucamanza yahise ahindukirira umushinjacyaha amubaza niba ibyakozwe mu iperereza rya mbere hari aho byaba bibitse yasubije ko bihari ariko bitagaragara mu rubanza rutaratangira mu mizi bwana habimana kabe yavuze ko nta kibazo na kimwe afitanye n'umunyamakuru mugabe ashinja ibyaha byo gusambanya abakobwa babiri mugabe yasabye urukiko kuzajya kuri rwanda forensic laboratory rukamenya ibyo bashoboye gukora mu gihugu n'ibyo bajyana mu mahanga Maître Marie Jose wa Maria wunganira umunyamakuru Mugabe yabwiye urukiko ko ababuranyi bombi bareshya imbere y'amategeko asaba ko uwo yunganira yamenyeshwa ibyavuye mu iperereza rya mbere yibukije ko ibyo aregwa ari ibyaha biremereye bishobora no kumuheza mu munyururu kandi ko urubanza ruri mu rukiko bitatuma ibyagezweho mu iperereza batabimenya arafata ibivugwa n'uruhande bahanganye nko gushaka impamvu zo kuguma gufunga Mugabe kandi ko bigoye kugirira icyizere ibyafashwa ku nshuro ya kabiri mu gihe batarabona n'ibyavuye mu bya mbere Maitre wa Mariya yavuze ko icyo bakeneye ari ukumenya ukuri ubundi bagafatanya n'ubushinjacyaha umucamanza yongeye kubaza ubushinjacyaha niba igihe bwana mugabe yaramuka akomeje kwinangira akanga ko bamupima bwa kabiri iperereza bwamukoragaho ryaba rirangiriye aho bwabwira urukiko ko kuri ubu ntacyo bwasubiza kuri icyo kibazo ahubwo bwategereza icyemezo cyazafatwa mugabe nawe yisunze ingingo z'amategeko yibukije ko aho urubanza rwaba rugeze hose uregwa ashobora gusaba ko urukiko rumurekura by'agateganyo yasabye gutesha agaciro ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo gukomeza kumugumisha mu munyururu yasabye urukiko kumufungura by'agateganyo rukamutegeka ibyo yagomba kubahiriza asoza agira ati harakabaho ubutabera mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda k'umwaka ushize bibiri na cumi n'umunani nibwo umunyamakuru bwana robert mugabe yatawe muri yombi aregwa ibyaha byo gusambanya abakobwa babiri bo mu rugo rumwe yareganwaga n'abaganga babiri ku gushaka gukuramo inda y'umwe muri abo bakobwa ariko uwo bararekuwe by'agateganyo ibyaha byose arabihakana akavuga ko ari ibihimbano bigamije kumuhindanyiriza izina icyemezo kizamenyekana ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'uku kwezi kwa kane eha wagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric leila zerugi ahagarariye ingabo za onu ziri mu gikorwa cyo gucungira umutekano muri congo avuga ko bagiye gukomeza umugambi wo gucungira umutekano w'abasivile n'abakenyezi ni inkuru twateguriwe na claude ganza munyamagana umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mu kiganiro yarayigiranye n'itangazamakuru intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye madamu leila zerugwi yihanganishije imiryango y'abaganga bapfuye bagerageza kuramira ubuzima bw'abaturage bugarijwe n'icyorezo cya virusi ya ebola mu ntara za kivu y'amajyaruguru n'iya ituri yagarutse ariko no ku ngingo zirebana n'amahoro n'umutekano n'icyerekezo gishya ku nshingano ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro muri congo monisco zongerewe igihe cyo kuba muri congo kugeza mu mpera z'uyu mwaka madamu leila zerugwi yavuze ko nyuma y'amatora igikurikiyeho hari ugufasha ubutegetsi buriho kwiyubaka ariko bibanda ku kurengera abasivili nk'inshingano y'ibanze ya monisco umwanzuro makumyabiri mirongo itandatu na gatatu wasobanuye neza icyo kurengera abasivili ari cyo kuko hari ubwo abantu bibwira ko kurengera abasivili ari ukujya mu ntambara kandi izo ni inshingano z'igisirikare cyonyine mu by'ukuri rero kujya mu ntambara siyo ntego bisaba gushaka impamvu muzi y'ikibazo ukareba uti ese hakorwa iki bibaye ari imirwano hagati y'abaturage wabyitwaramo uti ntiwakwica bamwe ngo urengere abandi kuko si intambara nko kurwanya adf ho ni urugamba kuko ari umutwe mvamahanga intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri congo yavuze ko bazakomeza gutera inkunga ibikorwa byo guhangana n'icyorezo cya virusi ya ebola kugira ngo idakomeza gukwirakwira mu bice bishya ikaba yagera no mu bihugu bihana imbibi na congo avuga ko muniswi izakomeza gukorana n'izindi nzego za leta izifasha kwiyubaka cyakora ko ibyo kuvugurura igisirikare cy'igihugu bitari mu nshingano zayo ibirebana no gukingira abasivile kurwanya imitwe yitwaje intwaro ibyo tuzabigiramo uruhare kimwe no gufasha inzego z'umutekano z'igihugu ariko si twe tuzazivugurura byumvikane neza si twe tuvugurura inzego z'umutekano z'igihugu uruhare rwacu ni ukuzifasha mu bikoresho mu buryo bw'ubumenyi n'ibindi nko kuzigira inama muri iki gihugu twe turengera uburenganzira bwa muntu no gukingira abaturage tuzunganira ubuyobozi kuko ubushake burahari ikindi ni ikijyanye no kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro kandi twagize amahirwe imitwe imwe n'imwe yemera gushyira intwaro hasi ku bushake kandi si mu gace kamwe gusa hari nka kamwina nsapo muri kasayi indi mitwe imba muri tanganyika muri ituri kivu zombi kandi ibi tugomba kugira icyo tubikoraho vuba na bwangu ibintu bigasubira ku murongo Leila Zerurwa avuga ko ikibazo cyo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwaje intwaro yakiganiriyeho kenshi n'umukuru w'igihugu kandi kiri mu murongo mwiza yemeza ko ingabo za oni ziri muri kongo zoherezwa mu duce aho bigaragara ko hari ibyago by'uko abaturage b'abasivile bakwibasirwa kurusha mu bindi bice Leila Zerugu yatangaje ko atazi niba amezi icyenda MONUSCO yongerewe azashira bahita bataha cyangwa bazongererwa ikindi gihe ati ntibiri mu nshingano zanjye yewe simfite n'ububasha bwo kwemeza igihe tuzagendera sinjye ubifataho umwanzuro nta kanama k'umutekano ka oni konyine gafite ubwo bubasha kandi ni nako kazafata icyemezo kandi icyemezo nk'icyo gifatwa ari uko ibintu koko bimeze neza tuzakomeza gukorana n'ubutegetsi tureba ibyihutirwa tureba igihe byatwara ngo bibe byashyizwe mu bikorwa ibyo tubirebera hamwe n'ubuyobozi bw'igihugu avuga kandi ko mu nshingano zo kurengera abasivile bazibanda no gushyigikira umugore no kubafasha mu bibazo bitandukanye bagiye bahura nabyo mu kwezi gushize nibwo akanama ka oni gashinzwe amahoro ku isi kafashe umwanzuro wo kongerera muniswa amezi icyenda kugira ngo ifashe ubutegetsi gusubiza ibintu mu buryo aya mezi icyenda azarangira ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi n'abiri y'umwaka claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika urakoze claude abantu bitwaje irwanisho rikekwa ko ari abagwanyi b'abarundi baraturiye imodoka yitwara ingenzi yari ivuye mu gisara ca bukavu igiye ibuvira ni inkuru ya vidaste ngabo umumenyesha makuru w'ijwi ya amerika ibuvira
fideli shamamba ni umwe mu bagenzi bari muri iyo modokari yo mu bwoko bwa okaperi shadari yari ayitwikiye ubunyamwema ho muri komine ya kiribo avuga yuko abantu bitwaje imbunda bagera kuri mirongo itanu barimo bavuga ururimi rw'ikirundi babahagaritse babasohora mu modokari batwara imizigo amafaranga ndetse n'amatelefone y'abagenzi nyuma baza gutwika imodokari ndetse na moto zari zishoreranye bakoresheje ikibiriti umuyobozi uhagarariye amashyirahamwe y'imodokari zikorera buvira bukavu bwana kahungu bani aganira n'ijwi rya amerika nawe yemeje yuko abatwitse iyo modokari bavuga ururimi rw'ikirundi gusa avuga yuko atazi umutwe w'inyeshamba babarizwamo kuko bari bambaye igisivire mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ubwo twageraga nyamwema aho iyo modokari yahiriye twahasanze bamwe mu basirikare bakorera batayo spesiyale ya magana atatu mirongo ine n'icyenda ikorera kabunambo batubwira yuko ejo ku mugoroba batabaye basanga abo bagizi ba nabi bahunze berekeza mu misozi ya kiriba umuvugizi wa gisirikare muri aka karere kapiteni diedone kasereka atangaza yuko bari gukora amatohoza kuri abo bantu batwitse iyo modoka ndetse banyaga n'aba bagenzi kuko muri iki kibaya cya rusizi hashize igihe nta bagwanyi bakirangwamo gusa ashira imbere yuko ubwo bugizi bwa nabi bushobora kuba bwaturutse ku makimbirane ari hagati y'abacuruzi bafite imodokari zikorera Uvira Bukavu. Andre Byaduniya, umuvugizi wa sosiyete sivile muri Uvira, asaba inzego zishinzwe umutekano ko zakongera abasirikare bakorera muri icyo kibaya cya Rusizi kugira ngo bashobore guhangana n'abagizi ba nabi bicara banyaga abagenzi bava Uvira bagana Bukavu, kuko iyi modokari atari iyo ya mbere abagizi ba nabi batwikiye muri iki kibaya cya Rusizi. Mwomenya yuko ubu bugizi bwa nabi bubaye mu gihe igisirikare cya Congo FARDC kimaze amezi agera kuri ane kiri kurwanya imitwe yose yitwaje ibigwanisho iri ku butaka bwa teritwari ya Uvira aho imyinshi muri iyo mitwe irimo FNL na Red Tabara yahunze yerekeza muri teritwari ya Mwenga. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo.
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
leta y'u rwanda yaratanguje umugambi wo gusuzuma abanyagihugu indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa b na c ibaye inshuro ya gatatu uyu mugambi ugiye kurangurwa ariko igisha ni uko umuntu azoba yasuzumwe azohora ahabwa ibyatowe mu minota idashika kuri cumi n'itanu mu gihe mbere byamara ukwezi ni inkuru twa yakurikiranywe na somita kabonyi umumenyeshamakuru w'ijwi y'amerika i kigali mu rwanda
kuri iyi nshuro biteganijwe ko hazasuzumwa abaturage ibihumbi ijana na mirongo itanu bo mu turere dutandatu tw'igihugu harimo mu turere dutatu tugize umujyi wa kigali abo mu turere tubiri two mu ntara y'uburengerazuba karongi na rusizi ndetse n'akarere ka gakenke mu ntara y'amajyaruguru kuri iyi nshuro kandi hazasuzumwa umuturage ufite kuva ku myaka cumi n'itanu kuzamura hejuru kandi uzasuzumwa wese nta kiguzi azasabwa ijwi rya amerika ryagiye ku kigo nderabuzima cya remera mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali maze dusanga abaturage bitabiriye ari benshi kwipimisha umuturage yafatwaga amaraso yo mu mutsi nyuma y'iminota cumi n'itanu agahabwa igisubizo cye umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya remera muganga musabyimana emiri yabwiraga uwipimishije igisubizo cye ari nako amugira inama mu bisubizo rero byabonetse basanze uri muzima kuri hepatite b na c urabyumva ute ok ni byiza cyane ni amahirwe kuri njye ubundi nari nzi ko ntashobora kuba nyifite nkora muri zino kampani zikora isuku nari mfite n'ubwoba ahubwo nabibaza uburyo nzipimisha nkamenya uburyo mpagaze bikanshobera ngira ngo hari nko- nubwo tuvuye kuri muzima ntibisobanura ko igihe cyose ugo- uzakomeza kuba muzima mu gihe udafashe ingamba zikomeye icya mbere rero ni uko ugomba kwirinda yandurira mu mu maraso cyangwa se by'umwihariko mu bikomere mu gihe uha- uhuye n'u- n'uyirwaye ikindi cya kabiri ishobora kwandura mu mibonano mpuzabitsina mu gihe idakingiye cyane ko yandura mu matembabuzi ayo ari yo yose ni muri urwo rwego rero dusaba ko nubwo ubaye muzima byose wakomeza kubyirinda nubwo iyi ndwara iri mu zihangayikishije leta y'u rwanda ndetse n'isi muri rusange urasanga abaturage batarasobanukirwa n'uko yandura ndetse n'uko yakwirindwa nta byinshi nkiziho ntabwo nyizi ndayumva ariko ntabwo nyizi njya numva babivuga ko ibaho ariko nanjye nyine mbyumva gutyo na- nta makuru mbifiteho ahagije ndayumva gusa ariko ntabwo nda wayumvise heza abantu babivuga ntabwo nzi uburyo ya- yaba umuntu ashobora kuyirindamo ariko tuzi ko yica kugeza ubu abaganga bavuga ko iyi ndwara ya hepatite b ndetse na c uburyo zanduramo byenda guhura n'uburyo agakoko gatera sida kandura dr damascene makuza ukuriye ishami ryo kurwanya agakoko gatera sida n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na hepatite b na c asobanura uburyo iyi ndwara yandura ari be na se eh, kwandura ni kimwe byandura kimwe n'agakoko gatera sida zandurira cyane cyane mu maraso umuntu uyirwaye eh, ashobora kwanduza undi basangiye ikintu eh, kiriho amaraso eh, wenda kikamukomeretsa ushobora kuba uri kwa muganga ugahabwa amaraso yanduye hakiyongeraho no kwandura mu mibonano mpuzabitsina cyane cyane b yandura mu mibonano mpuzabitsina ni kimwe n'agakoko gatera sida eh, mu gihe hepatite c yo kwandura mu mibonano mpuzabitsina ni gake ku ijana ni gatatu ku ijana ikindi umubyeyi ubyara umwana we ashobora kuyimwanduza amubyara cyangwa amwonsa izo zombi ashobora kuzimwanduza amubyara cyangwa amwonsa igikorwa cyo gupima izi ndwara za hepatite b na c kibaye ku nshuro ya gatatu kuri iyi nshuro biteganijwe ko hazapimwa abaturage bagera ku bihumbi ijana na mirongo itanu gupima byatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi aho hapimwaga kuva ku bantu bafite imyaka mirongo ine n'itanu kujyana hejuru icyo gihe hari hapimwa abagera ku bihumbi magana abiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hapimwe kuva ku bantu bafite imyaka makumyabiri n'itanu kujyana hejuru hapimwa abasaga ibihumbi magana atatu muri bo abagera kuri batandatu ku ijana basanganywe hepatite yo mu bwoko bwa c ni ukuvuga abantu bagera ku bihumbi cumi n'umunani mu gihe abasanganywe hepatite yo mu bwoko bwa b bageraga kuri gatatu n'ibice icyenda ku ijana ni ukuvuga abasaga igihumbi n'ijana leta y'u rwanda ivuga ko ibi bikorwa byo gupima iyi ndwara ya hepatite b na c byayitwaye akayabo kakaba kaba miliyari esheshatu mu mafaranga y'u rwanda yatanzwe na leta y'u rwanda ndetse n'abafatanyabikorwa mu by'ubuzima imibare yatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu igaragaza ko abantu bagera kuri miliyoni magana ane aribo banduye iyi ndwara ya hepatite ku isi hose abari hagati ya miliyoni esheshatu na miliyoni icumi nibo bazandura buri mwaka oms yafashe gahunda yo kurandura hepatite kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu u rwanda rwo rukaba rwarihaye gahunda yo kurandura iyi ndwara kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane leta ivuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane izaba yaranduye iyi ndwara ya hepatite c leta ivuga ko mirongo cyenda ku ijana bazaba basuzumwe muri bo mirongo cyenda ku ijana bazasanga barwaye bazajya bahabwa imiti naho abavuye mirongo cyenda ku ijana bakaba bakize ibi ariko birareba indwara ya hepatite c naho kuri hepatite b leta ivuga ko umwana wese uzavuka azajya ahabwa urukingo rwa hepatite b amasaha makumyabiri n'ane atarashira kandi uzajya asuzumwa akayisanganwa azahita atangizwa imiti minisiteri y'ubuzima ivuga ko kugeza ubu mu rwanda imiti ivura hepatite b ndetse na c ihari nubwo kugeza ubu hepatite b yo idakira ariko hepatite c unyoye imiti neza ikira asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali nshuti mwese mukunda iradiyo y'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasire yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye reka tubibutse ko mu rundi twumvikana ku mirongo migufi ya shoti wayivuzi ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo irindwi na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no ku iradiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu turabashimiye rero inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese n'umunsi mwiza